Hili ni Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. turaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki zitanu z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri kumwe nanje fidel niyo ngabo yese yamaze kugara nta bantu n'iyo serivisi minimumu nayo iriko irakora abariko barakora serivisi minimumu na nijibc akasi akazi ko gukoreshwa serivisi minimumu mu gihe bagomba gukora iyi serivisi minimumu nakubwiye ko ubuzima bwacu buba andanye uyu ni fredi gakunzi aserukira impunzi z'abanyekongo baba mu ikambi ya bwagiriza mu ntara ya ruyigi mu burundi avuga ukuntu byari byifashe muri iyo kambi turavuga no ku rubanza rwa sergent rutare jean bosco n'abo bareganwa hamwe rwashikanywe muri sentare ya gisirikare mu rwanda ku myiyerekano kuri ambasade y'u rwanda i nairobi isaba ko diane na adeline rwigara barekugwa no ku mugwi cvr ujejwe gutoza ukuri no kunywanisha abarundi uzotangura ibikorwa byo gushingurana iteka ibisigarira by'abantu byahambwe bunyamaswa mu binogo rusangi no ku mpari ndende muri leta zunze ubumwe za amerika ku mucamanza brett kavano yamara reka tubanze dutega amatwi amakuru twateguriwe kandi tugera dushikirizwe na mugenzi wacu aloyisi bigirimana baramutse aloyisi baramutse eh, baramutse ndamutse n'abaduteze amatwi tuyahere mu yavugwa muri indonesia intara ya saruwesi iri hagati muri ico gihugu ca indonesia yaratanguye kwisuganya no gusubira mu buzima busanzwe ni nyuma y'indwi ibice bimwe byayo bisambuwe na nyamwigima yakurikiwe n'isuri y'ikiyaga yiswe tsunami vyahitanye abantu barenga igihumbi n'amajana atanu umuyaga nkuba waragarutse mu bice bimwe bimwe vy'igisagara palu kibamwo abantu barenga ibihumbi amajana atatu na mirongo irindwi casinzikaye kuruta ahandi amaduka yarasubiye gukora ndetse bitekanijwe ko n'indege cy'indege zigiye gusubira kurwa no kuguruka ku kibuga cy'indege gisigaye carasambutse igitigiri c'abahasize ubuzima catanzwe n'ubutegetsi gushika ejo ku munsi wa kane cashika ku bantu igihumbi amajana atanu na mirongo itanu n'umunani n'ay'abantu ibihumbi mirongo irindwi bakaba barateshejwe ingo zabo umusirikare umwe wa leta z'ubumwe za amerika yarishwe muri afghanistan ejo ku munsi wa kane igihe bariko baratana mu mitwe n'abarwanyi b'abatalibani mu bumanuko bw'ico gihugu nk'uko amakuru ijwi rya amerika ryakuye mu bategetsi ba gisirikare abivuga abategetsi mu gisirikare ca amerika bavuga ko amakuru aramvuye kuri urwo rupfu azotangwa umuryango w'uwo muhisi umaze kubimenyeshwa ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwo muri leta z'ubumwe za amerika bwashikirije ko amerika ifise abasirikare bashika ku bihumbi cumi na bine muri afghanistani urupfu rw'uwo wo kuwa kane ejo rwashikanye rero abasirikare indwi amerika imaze gutakaza ku rubuga rw'intambara muri ico gihugu ca afghanistani uyu mwaka wonyene leta z'ubumwe za amerika kandi zagiriza ubushinwa kugerageza kwivanga muri demokarasi ya amerika mike pence ni cegera c'umukuru w'igihugu yabishikirije ejo kuwa kane ko ubushinwa bwifuza uwundi mukuru w'igihugu muri amerika atari donald trump yisunze raporo zatanzwe n'ibigo bishinzwe iperereza vya amerika mike pence yavuze ko ubushinwa buriko burakora ibintu bidasanzwe kandi bikomeye vyo kuyovya abanyagihugu ba amerika ku matora yo mu kwezi kuza n'ayo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ubushinwa kandi ngo bwifuza gucanishamwo abategetsi muri amerika ku nzego z'amaleta no ku rwego rw'igihugu kugira ntibavuge rumwe kuva trump afashe ubutegetsi mu ntango z'umwaka uheze leta yiwe imaze kongereza amatagisi arenga imiliyaridi amajana abiri na mirongo itanu z'amadolari y'abanyamerika ku bidandazwa biva mu bushinwa byinjira muri leta z'ubumwe za amerika mu matohoza amaze gukorwa ubushinwa ngo bwifuza guhindura ivyiyumviro by'abatoye Trump ngo bahebe bamuve inyuma nayo muri somaliya wahoze ari agira kabiri mu ndongozi za al shababu yifuza ngo kuba umukuru wa leta iri mu mpanuka bushira uburengero bw'igihugu Mukutare Robowe azwi kandi ku izina rya Abu Mansure yabitangaje yabitangarije abanywanyi biwe baharurwa mu majana mu myiyamamazo yo kumwakira yabaye ejo kuwa kane mu manuko bushira uburengero bw'igisagara ca Baidoa Robowe yigeze kuba Amerika yamutangiye miliyoni zitatu z'amadolari ngo afatwe azohiganwa rero n'abandi bakandida cumi mu matora yo ku itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kw'icumi na kumwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri leta ya obama niho yari yatanze miliyoni mirongo itatu na zitatu z'amadolari kuwotanga amakuru y'abakuru ba al shababu harimwo n'uwo robowe ariko uwo mwaka nyene robowe yaciye yivangura n'uwo muhari mu mwaka uheze naho yishikana ku butegetsi inyuma y'ibiganiro byabaye mw'ibanga muri afurika kandi umugambwe uri ku butegetsi muri kamerune wariyamamarije akatari gake amatora y'umukuru w'igihugu yo kuwa ndwi ukwezi kw'icumi kuza mu ntara z'igihugu zivuga icyongereza zivuga ko zishaka kwigenga abategetsi bavuga ko abo bashaka kwiyontora bamaze kunyuruza abategetsi bashika ku munani kandi batera bamwe mu biyamamaza ariko naho ngo biruko umugambwe uri ku butegetsi uvuga ko uzobandanya kwiyamamaza muri izo ntara umutambukanyi wa perezida wa leta z'ubumwe za amerika melania trump nawe ejo kuwa kane niho yashika ku murwa mukuru w'igihugu cya malawi rirongwe avuye muri ghana ni mu rugendo arimwo rw'iminsi itanu mu karere ka afurika yagendeye ishuri ry'intango rya cipara ku murwa mukuru rirongwe rihabwa imfashanyo n'ikigo cya amerika kijejwe iterambere mu makungu aricyo usaid
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu biyaga binini tuyahere mu rwanda aho sergent rutare jean bosco n'abo bareganwa hamwe mu kwica n'iyitanga jean claude bamwita umusuma bashikanywe imbere ya sentare ya gisirikare umuryango wa nyakwigendera ukaba wifuza ko urubanza rwoburanishirizwa aho icyaha cyabereye abanyagihugu bagahabwa ijambo ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu asumta kaboye niyitanga jean claude yarashwe mu ijoro ry'itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka arasirwa mu murenge wa rwezamenyo mu karere ka nyarugenge ubushinjacyaha bwagejeje mu rukiko abantu batatu bakurikiranyweho kugira uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera ku isonga haza serija rutare jean bosco uregwa ko ariwe warashe nyakwigendera amasasu abiri mu mutima agahita yitaba imana ubushinjacyaha burega kandi madamu musa n'abandi sada wari umugore wa nyakwigendera ariko babanaga mu buryo butemewe n'amategeko ko uyu mugore ariwe wata batabaje bari ku irondo ko yatewe n'umujura aba bakaza bahuruje abasirikare ubushinjacyaha bunarega bwana nsanzabarinda rwi wari ukuriye irondo ko ariwe wahuruje abasirikare ko batewe n'umujura aba nabo bakaza bahita barasa nyakwigendera ubushinjacyaha bwongeweho ko nyakwigendera amaze gupfa abaregwa bagiye kuzana radiyo ndetse n'amafaranga bakabigereka ku murambo wa nyakwigendera ngo bigaragare ko yishwe avuye kwiba urukiko rwahaye umwanya abaregwa bose ngo biregure maze serija rutare jean bosco warashe nyakwigendera ahita yiyemerera ko ariwe warashe nyakwigendera ndetse asaba imbabazi umuryango wa niyitanga jean claude n'ubuyobozi bw'ingabo z'u rwanda serija rutare yasobanuye ko yishe nyakwigendera atabishaka ko ahubwo yitabaraga kuko bamaze kumufata agatangira kubatuka ababwira ko yabahemba bakava mu miyaga bararamo urukiko rwabajije serija ko iyo umuntu atutswe ahita yicwa maze asubiza ko atabishakaga umugore wa nyakwigendera musa n'abandi sada yasobanurira urukiko ko yabanye n'umugabo w'imyaka umunani ko ariko bari baratandukanye yabwira urukiko ko wahoze ari umugabo we yamuteye iwe mu gicuku agahonda urugi ndetse akabasha kwinjira mu nzu akamutwara amafaranga uyu mugore yavuze ko yahamagaye umukuru w'umudugudu avuga ko yatewe gusa ngo ntabwo yigeze yita nyakwigendera umujura musa n'abandi yasobanuye ko yabonye irondo n'abasirikare baje batangira kubwira n'abo wahoze ari umugabo we abonye ko bikomeye yihutira kujya gutabaza polisi uyu mugore avuga ko yahamagawe n'umuturanyi amubwira ko umugabo we bamaze kumurasa ngo agahita agaruka bwana rutare jean bosco wari ukuriye irondo ari nawe wahuruje abasirikare yahakanye ibyaha aregwa asobanura ko yahuruje abashinzwe umutekano agira ngo batabare uyu mudamu wari watewe ariko ibyo kurasa byakozwe n'umusirikare abaregwa bose bagaragaje ko batazi ukuntu nyakwigendera ageretsweho ibintu yasanganywe bivugwa ko ari ibyo yari yasahuye imvugo y'uko nyakwigendera yishwe avuye kwiba yababaje cyane abaturanyi ndetse n'abavandimwe ba nyakwigendera bemeza ko yaba n'itanga ndetse n'umuryango wavukamo w'umusaza byasiro matiyasi bari bifashije badashobora kwiba uyu ni bwana niyo yita bernard uvukana na nyakwigendera uriya murumuna wanjye ntabwo yigeze yiba n'umuryango wacu nk'uko umuco wacu umusaza turaze yatubaza umwuga w'ubucuruzi nta mwuga wo kwiba twigeze ahubwo waranadusebeje bikomeye cyane ko umuryango wacu urishoboye uyu yari afite atoriye isudira afite abakozi akorana nabo akoresha anakora n'intebe ku buryo yari afite ubushobozi bushoboka kandi akongera no ku mugabane isa ya muhana muvuze ko umuryango wanyu wifashije ku buryo kumukekera ubujura bidashoboka mwiteguye namwe kuzaregera indishyi z'akababaro ko icyo gisebo cyabageretsweho ibyo ni hanyuma dufatanyije n'ubucamanza icyo buzageraho icyo buzatugendera hanyuma tukamenya uko tuzasabira indishyi urubanza rwagombye kubera icyaha cyabereye n'izo mpaka ku buryo n'abaturage bazagira icyo babimenyaho hagacika umuco wo kudahana nyakwigendera yari asanzwe akora umwuga wo gusudira benshi mu bo yakoreshaga ndetse n'abo bakoranaga bari baje kumva urubanza bavugaga kuko bazi n'itanga jean claude nta muntu n'umwe bagiranaga ikibazo ngewe nabanye nawe nakoranye nawe nanagendanye nawe nta kibi muziho nawe ntabwo ntabwo yigeze abumujura n'umunsi ni umuntu twabanye igihe kirekire twanakoranaga ubushinjacyaha bwasabiye abaregwa bose gufungwa by'agateganyo iminsi mirongo itatu ubushinjacyaha bukemeza ko hari impamvu zikomeye zituma abaregwa bakekwaho kuba barishe n'itanga ubushinjacyaha buhera ku byo serija rutare jean claude yemerera ko ari we wishe nyakwigendera abandi nabo bakaba baramugeretseho ibintu bavuga ko yishwe avuye kwiba buri wese mu baregwa yasabye urukiko ko rwamurekura akazakurikiranwa ari hanze kuri serija rutare jean bosco asaba umucamanza kumurekura asobanura ko atatoroka kuko n'ubundi yafashwe amaze igihe hanze nyuma yo kwica nyakwigendera umwunganizi we metri yusufu ndutiye akavuga ko nk'umuntu wemera icyaha nta rindi perereza rigikenewe ku buryo arekuwe ntacyo yabangamiraho iryo perereza uwahoze ari umugore wa nyakwigendera n'uwari ukuriye irondo nabo basabye urukiko ko babarekura kuko bafite uburwayi urukiko rwatangaje ko ruzafata umwanzuro tariki ya munani z'uku kwezi nyakwigendera niyitanga jean claude ni umuhungu w'umusaza myasiro matiyasi wahoze ari umucuruzi ubucuruzi hano mu mujyi wa kigali asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali muhandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ejo ku munsi wa kane abantu batanu bagizwe n'imisoro ine n'umukenyezi umwe bagiye kugira imyiyerekano kuri ambasade y'u rwanda i nairobi basaba ko diane na adeline rwigara barekugwa bari bajanye kete bandikiye perezida w'u rwanda paul kagame ariko igipolisi cya kenya cyarabankiye kwinjira kibabwira ko batemerewe kuhinjira atari abanyarwanda n'inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika Eloge Wirikaneza ari Nairobi.
abo baragize uwo mugwi w'abantu batanu bariko baharira n'umupolisi wo mu gisata c'igipolisi ca Kenya gicungera ama ambasade n'ibindi bisata mpuzamakungu ari mu bacungereye ambasade y'u Rwanda yariko abumvisha ko nk'abanyakenya batemerewe kwinjira mu bigo vya ambasade y'u Rwanda kuko hafatwa nk'ikindi gihugu ariko ko babishoboye boza n'abanyarwanda bashigikiye bakinjiza ikete bari bandikiye perezida w'u Rwanda Paul Kagame bashitse kuri ambasade y'u Rwanda nk'igihe cy'isaha indwi z'umutaga mu gihe batanguye kwiyegeranya saa mbiri z'agatondo nabajije Lydia Kimume yari yabarongoye icabaye kugira ngo baze ari bake gutyo n'umuntu umwe ashobora kuvugira abatagira aho bavugira ku bwacu rero ntabwo turi bake kuko ico twashaka gukora uyu munsi ni uko ubutumwa bwacu busohoka bukumvirizwa kandi turizera ko paul kagame azoronka ubu butumwa uko bigenda kose akongera agafata ingingo ubutumwa bwacu ni ugusaba irekurwa rya diane natagira ico akoze turamusezeraniye tumuhaye n'akanya ko kwishyura atabikoze tuzofata izindi ngingo dukoreshe iby'amategeko atwemerera kugeza arekuye diane n'umuryango wiwe hamwe n'abandi banyepolitike bafunzwe mu rwanda ambasaderi james kimonyo aserukira u rwanda muri kenya nubwo atabakiriye yamenye ko baje kuri telefone yatubwiye ati kubona bari bahamagaje abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bakaronka bake cyane byerekana ko abantu babonye ko ibyo basaba bitagira ifatiro bwana kimonyo yanabwiye ijwi rya amerika ko abakoze iyo myiyerekano bashaka guharabika leta y'u rwanda anabasaba kureka kugira icyo kibazo cya politike mu gihe kiri mu minwe y'ubutungane anashimangira ko bavuga ibyo badatahura ariko kimumemeza ko bazi icyo baharanira We understand uh, what the family of uh, Diana Rugara is going through. All the family and the, the family properties have been uh, taken by the president of Rwanda. So we are against turatahura iby'umuryango wa Diane Rwigara uri kuracamwo amatongo yabo yose yaranyazwe na perezida w'u Rwanda rero turiyamiriza ihonyangwa ry'agateka kazina muntu uko risa kose hamwe n'amabi yafatiye ku gitsina kuko uburenganzira bwiwe bwo kwitoza nk'umukenyezi yarabwatswe afunzwe atamvo n'imwe y'ukuri ifatiwe ko kubera gusa yari yashatse kwitoza ngo abe perezida w'u Rwanda Paul Kagame ntari hejuru y'amategeko kandi turiyamirije ivyo ariko akorera uwo muryango ubu dusaba Paul Kagame kurekura uwo muryango vuba bwango n'abandi banyepolitike bafunzwe mu Rwanda u Rwanda ni kimwe mu bihugu vyasinye amasezerano mpuzamakungu na EAC rwiyemeza kudahonyanga agateka ka zina muntu Paul Kagame ategerezwa kubahiriza no gukingira agateka k'abanyarwanda bose no kurekura Diane violation. Paul Kagame should respect and protect the rights of the Rwandans and also release Diana.
abavuga nk'uyu mukenyezi perezida w'u rwanda yaramaze kubaha inyishu hari ku itariki ya cumi n'icyenda ukwezi guheze harahira abadepite bashasha mu gihugu ciwe yafatiye ku banyororo barenga ibihumbi bibiri bari baherutse kurekurwa n'ikigongwe ciwe harimo umunyepolitike azwi cyane victoire ngabire uwo yari yabwiye itangazamakuru ko ata kigongwe yasabye kugira ngo arekurwe turekuye aba bantu b'ejo bundi twarekuye barimo ba basitari ba politiki bishingiye hanze ariko bidashingiye mu gihugu ukajya kubona ukabona abantu bara "Yeee, yeee, ntabwo nasabye imbabazi yeee, ntabwo nasabye imbabazi cyangwa ngo, eh, buriya baturekuye kubera puresha puresha hano ukomeje kubigenderaho urajya kwisanga basubiyemo niba ari ubuhamya bushakwa kugira ngo tukwereke ko puresha atari yo ikora hakora gutekereza neza urisanga basubiyemo cyangwa se urisanga basubiye hanze kujya kuzerera kuko nta kintu uzakorayo uru rwanda mureba aho rwavuye twavanyemo amasomo atuma abantu batadukanda ngo dukandike rero uwashaka yacisha make Diane Rwigara na nyina muvyara Deline Rwigara batawe muri yompi mu mpera z'ukwezi kw'icenda umwaka uheze kimwe mu vyaha bahurirako mu vyo bahagirizwa ni uguteza imidugararo mu gihugu uwo munyepolitiki atavuganwa n'ubutegetsi we yihariye ku caha co gukora no gukoresha impapuro mpimbano gikomoka ku nzandiko yegeranije aho yashaka guhatana na perezida Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu ya bibiri na cumi n'indwi nk'umukandida wigenga mu rukiko abaregwa bahakanye ivyo bahagirizwa bakavuga ko bishingiye ku nyungu za politike eroje burikaneza nairobi ijwi rya amerika kwirinda inkuru yo mu burundi ingaruka zo kugara amashyirahamwe y'abanyamahanga yatanguye kugira ingaruka ku mpunzi z'abanyakongomani zahungiye mu burundi amwe muri aya mashyirahamwe yahora afise ibikorwa bitandukanye mu makambi yahagaritse abakozi mu kurindira ko leta yumvikana n'ayo mashyirahamwe impunzi z'abakongomani bahungiye mu ikambi ya bwagiriza mu ntara ya rurigi barafise amakenga kuri kazoza kabo mu gihe amashyirahamwe yahora abafasha yohagarika ibikorwa ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika fidel antoine nsabimana impunzi z'abakongomani bahungiye mu burundi mu ikambi y'ibwagiriza intara ya rwigi bamenyesha ko kuri uno wa kane amashyirahamwe amwe amwe yahora abafasha yakoze ibikorwa biba yabaye ayandi nayo ntiriwe arugurura n'ibiro ijwi rya amerika ryavuganye na fredi gakunzi aserukira impunzi z'abakongomani baba mu ikambi ya bwagiriza yatanguye atubwira uko byari byifashe mu gatondo k'uno wa kane yerise yamaze kugara nta bantu n'iyo serivisi minimumu nayo iriko irakora abariko barakora serivisi minimumu na nijibisi akasa akazi ko gukoreshwa serivisi minimumu mu gihe bagomba gukora iyi serivisi minimumu nakubwiye ko ubuzima bwacu buba andanye ha n'ubu mpagaraze ku bitaro hari abana barembye bameze nabi ah, mu gihe babakorera serivisi minimumu urumva ntacyo biri bu- biri butange haba hakenewe amatransferi haba hakenewe gukora nyako nyako bikomeye cyane siritu nyine turi muri periyode navuga ko tu- turasa n'abafite epidemi indwara yo kudahwa no kuru- no- no kudiyare kw'abana muri icyo gihe bavuze ngo serivisi minimumu urumva ubuzima buraca butumira nabi rwose Fredi Gakunzi aravuga ingaruka zizoshikira impunzi bivanye nuko ishiramwe yese ryahagaritse imirimo ryahora rikorera muri iyo kambi yese niyo niyo ijejwe gutanga igitoro imiduga yose ikora mu- mu- mu- mu buryo bw'amakambi niyo izana abaparteneri abana baja gukora mu mu mwaka wa gatandatu wa segonderi baja guheza amamodoka ya erc niyo ibajana urumva ico gihe nyine ibizame bizaca bihagarara erc hano ijejwe ibintu byinshi niyankadire imfubyi iraba abapfakazi iraba abakuze niyo ijeje kurwanya ibintu vy'amaviolence n'ayandi mahohoterwa yose n'ibindi n'ibindi rero ibyo byose mu gihe ba- bayihagarika numva ibyo byose byoca bi- biduga ku rugero rwo hejuru cyane mu gihe naho ishiramwe divisi ryohagarika imirimo burundu Fredi Gakunzi avuga ko amagara y'impunzi yoca asinzikara kuko bakarigwa n'indwara zitandukanye urabye hano turi ni ahantu hashushe hicara hari ibirwayi ku munsi byiburi buri hatonda abantu majana abiri na mirongo ku bitaro haba harimo abana bariko bara- bara- barwaye amadiyare barwaye malariya malariya ni nyinshi cyane rwose rwose abo bose umunsi umwe jivisi totonda ngo ivure uca usanga ingaruka ari nyinshi cyane turafite abantu bafite ama- ma- maladi koronike ubwo ni ukuvuga ngo abo bose barakurikiranwa na na na, na jivisi turafite abana ba malnutrition abo bose ni ni jivisi ibakurikirana hari indwara bitandukanye byinshi rwose ku munsi ku munsi bagira amataransifere mu ruyigi bujumbura kiremba n'ahandi n'ahandi uwaseruka impunzi ziri mu ikambi ya bwagiriza arafite ico asaba abana bariya nasaba abo bose leta n'ayo mashyirahamwe kuganira bumvikana ku neza ya twebwe izo bavugana zose izo amasharije yabo bahana barebe inyungu cyangwa se ineza y- ya twebwe impunzi guverinoma y'u Burundi yaratwakiriye turi abana bayo iradufasha turabishima rwose yaduhaye indaro nuko yifuza ko tumera neza ikore iraba iyo neza yacu cyo kimwe n'ayo mashyirahamwe nayo ntavuge adadaza kuko usanga abantu yari ifisi baguye mu mporero nimba hari amakondisiyo atendeza aya mashyirahamwe babanza bakayaheza ikiringo runaka iyo hasi ikagira na kontara n'ayandi mashyirahamwe yatangura gukora ayo yandi akabona kugenda ariko bahagaritse nta rindi shyirahamwe riraza ndabona cyaba ikibazo gikomeye umwe mu bategetsi bajeje gutunganya ibikorwa muri HCR ishami rikoreye Bujumbura yabwiye ijwi rya Amerika ko kubona ayandi mashirahamwe afise uburyo n'ubushobozi byo gukorana na HCR muri iyo migambi bisaba umwanya muremure cyane uwo mutegetsi avuga ko gifise icizere ko leta azoteba kumvikana n'ayo mashirahamwe kugira ngo ibikorwa byo mu makambi y'impunzi zahungiye i Burundi bisubire bifate umurongo Terasi Nahiraja umuvugizi w'ubushikiranganje burayi by'intwaro yo hagati twamurondeye kugira ngo atubwire umuti bagiye gutora kugira ngo izo mpunzi ntizigwe mu mporero ariko yatwishuye ko afatiriwe n'inama ijwi rya amerika rirabandanya rimurondera kugira ngo atange umuco kuri ico kibazo ikambi ya bwagiriza iri muri komine butetsi intara y'uruyigi mu buseruko bw'uburundi ibamwe abakongomani baba baba ibihumbi icenda ikaba yuguruwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda mu ntara ya ruyigi fidel antoine nsabimana ku bw'ijwi rya amerika
ibiganiro vya radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda birabandanya impari ni ndende muri leta zunze ubumwe za amerika ku mucamanza brett kavano perezida trump eh, n'abarepublika bashaka ko yinjira muri sentare ntahinyuzwa ya amerika yamara abademokrate ntibabishaka nivyo mugenzi wacu thomas kamirindi adusobanurira
mu kwezi kwa gatandatu gushize juji anthony kennedy w'imyaka mirongo inani n'ibiri y'amavuko umwe mu bacamanza icyenda b'urukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ko afashe ikiruhuko cy'izabukuru hashize iminsi mike ku itariki ya cyenda y'ukwa karindwi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yatangaje izina ry'umucamanza brett kavana w'imyaka mirongo itanu n'itatu y'amavuko wo gusimbura kennedy mbere yo gutangira imirimo ye ariko agomba kubanza kwemezwa na sena gusa ari mu gihirahiro ntaramenya niba azemezwa cyangwa niba atazemezwa ikibazo nyamukuru ni icyerekezo cy'igihugu mu myaka iri imbere muri iki gihe abacamanza bane b'urukiko rw'ikirenga bashyigikiye amatwara y'abakurambere abandi bane bashyigikiye ihinduramatwara kavana yemejwe umunzani wahita ubogamira ku matwara y'abakurambere imyaka myinshi iri imbere impamvu yabyo ni uko abacamanza b'urukiko rw'ikirenga bashyirwaho ubuzima bwabo bwose bavaho babyishakiye cyangwa se inteko ishinga amategeko ibirukanye iyo batatiye igihugu cyangwa bagakurwaho n'urupfu kavana rero ashobora kumara mu rukiko rw'ikirenga imyaka mirongo itatu kugira ngo agere ku kigero cy'amavuko y'uwo yagombye gusimbura juji anthony kennedy ashobora no kuyirenza urugero umucamanza wamaze igihe kirekire mu rukiko rw'ikirenga mu mateka ni juji william douglas yamaze imyaka mirongo itatu n'itandatu n'amezi atandatu kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu n'icyenda kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatanu ikindi kandi ni uko ibyemezo by'urukiko rw'ikirenga bitajuririrwa abademokarate rero bafite impungenge ko kavana abaye umucamanza wa cyenda igihugu cyasubira inyuma ku burenganzira buhora butera impaka ndende muri rubanda aha twavuga nk'uburenganzira bw'abagore bwo gukuramo inda uburenganzira bwo gushyingiranwa ku bantu bahuje igitsina cyangwa se uburenganzira bwo gutunga imbunda abademokarate rero ntibashaka ko kavana yemezwa naho abarepubulikani bo bo mu ishyaka rya perezida trump bashaka ko atambuka byanze bikunze gusa bafite ubwiganze budahagije cyane muri sena ni mirongo itanu n'umwe ku bademokarate mirongo ine n'icyenda uko bihagaze ubu bivuze ko nka babiri muri bo bafashe icyemezo cyo kwima ijwi ryabo kavana byaba bimurangiranye abademokarate kandi banenga umucamanza kavana ibitekerezo bye ku bubasha bw'umukuru w'igihugu cyane cyane muri iki gihe umushinjacyaha wihariye robert muller arimo akora nketi ku birego by'uko uburusiya bwaba bwarafashije perezida trump gutorwa uyu kavana ugibwaho impaka azi imikorere y'umukuru w'igihugu kuko yabaye umujyanama wa perezida george w bush kuva mu bihumbi bibiri na rimwe kugera mu bihumbi bibiri na gatatu azi kandi n'imikorere y'umushinjacyaha wihariye muri anketi ku mukuru w'igihugu kuko rero yabaye mu banyamategeko b'umushinjacyaha wihariye ken star wakoze anketi kuri perezida bill clinton kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane yagize uruhare runini rwo kwandika imyanzuro y'iyi anketi yasabye ko inteko ishinga amategeko yirukana perezida clinton ku mirimo ye iki cyegeranyo cy'umushinjacyaha wihariye ken star cyamuritswe mu kwezi kwa cyenda mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'umunani kandi koko rero inteko ishinga amategeko yaragikurikije iburanisha perezida clinton noneho mu kwezi kwa cumi na kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'umunani umutwe w'abadepite wemeza ko agomba kwirukanwa ku butegetsi kuko sena ariyo yari ifite ijambo rya nyuma mu kwa mbere mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda nayo yaratoye ariko amajwi ya bibiri bya gatatu yarakenewe ntiyagerwaho bityo perezida bill clinton aguma ku butegetsi kugira manda ye irangiye ku itariki ya makumyabiri y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na rimwe nyamara rero kavana wagize uruhare runini muri anketi kuri perezida clinton no gushaka kumukuraho yaje guhinduka mu bihumbi bibiri n'icyenda yanditse mu kinyamakuru kimwe cy'amategeko ati iyo perezida ahangayikishijwe na nketi akorwaho bituma adakora akazi ke neza avuga rero ko umukuru w'igihugu adakwiye gukurikiranwa mu mategeko ku bademokarate ibi byerekana ko kuri kavana perezida wa repubulika ari hejuru y'amategeko kandi we ku giti cy'abaye umwe mu bagize urukiko rw'ikirenga ashobora gukingira ikibaba perezida trump wamushyizeho ku mukuru w'abarepubulika muri sena mitch mcconnell birababaje kubona abademokarate badashobora gutandukanya ibya politiki n'iby'ubucamanza naho perezida trump asanga abademokarate bashaka gusa gusenya umuryango n'ubuzima bw'umucamanza kavana ati nyamara rubanda barabireba kandi bazabyerekana mu matora yo mu kwezi gutaha abanyamerika rero koko bahanze amaso aya matora azaba ku itariki ya gatandatu y'ukwa cumi na kumwe no kumenya ingaruka ikibazo cy'umucamanza kavana kizayagiramo amatora azavugurura intebe zose z'umutwe w'abadepite na kimwe cya gatatu cya sena azagira inkurikizi rero ku myaka ibiri isigaye muri iyi manda ya perezida trump bitewe n'uko abarepubulika cyangwa se abademokarate bazayatsinda abahanga mu bya politiki y'amerika benshi bemeza ko abademokarate baramutse bagize ubwiganze mu nteko ishinga amategeko itaha babangamira politiki ya perezida trump hakiyongeraho ko abademokarate bamwe na bamwe bavuga ku mugaragaro ko batsinze amatora ataha bashobora kugerageza kumusezerera ku butegetsi manda ye itararangira
inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twari tubafite kuri iyi saha aha niyo bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.